iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
urakoze cyane edi gwema ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mungu duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika muri kumwe nawe hano itanga ishaka duhere muri niger igihugu cya niger gitangaza ko intagondwa amajana n'amajana za boko haram zateye ikirindiro cy'abasirikare bacu ku munsi wa gatanu bica mirongo itatu na babiri bongera bakomeretsa abandi mirongo indwi mu bumanuko bwa niger bwa nigeria hafi y'umupaka na chad ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi muri niger bavuga ko abo bagwanyi baturiye amazu n'amaduka hafi y'ahitwa boso imbere yo guhunga ku munsi wa gatandatu batwaye ibigwanisho n'amasasu inyuma yaho niho umugwi wa boko haram waciye wiyitira icyo gitero bavuga ko hapfuye abasirikare mirongo itatu na batanu mu mwaka uheze niho abo bagwanyi ba boko haram bo muri nigeria batangaje icese ko bashigikiye abagwanyi ba leta ya kiisilamu igisirikare cya niger kivuga ko kivunye abansi gikoresheje ibitero byo mu kirere n'abasirikare bo ku butaka abajejwe kwivuna abansi batangaza kandi ko hapfuye abagwanyi cumi n'icyenda akarere k'ikiyaga cya chad kazwi kuba kamaze kugirwamwo ibitero amajana n'amajana bya boko haram bimaze guhitana abantu bashika ibihumbi mirongo ibiri byongera bitesha ingo abandi amamiliyoni atatu kuva uwo mugwi wa boko haram utanguye ibitero byabo mu bihumbi bibiri n'icyenda muhamed ali yitabye umuremyi ku munsi wa gatanu aho yari kumwe n'umuryango wiwe mu bitaro mu gisagara cya phoenix muri leta ya arizona aho yariko avurirwa ibibazo by'amahaha urupfu rw'uwo yahoze ari igihangange mu mikino yo gukubitana ingumu guhera guheraho amenyekaniye cyane mu mahiganwa ya olympique yabereye i roma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu rwaravuzwe ko cyane mu binyamakuru byinshi ku isi akanya yitabiye umuremyi nyuma yaho bimenyekaniye ko Mohamed Ali yitabye umuremyi bagenzi biwe mu mikino ya siporo abantu bazwi cyane ku isi abayobozi b'amareta n'abanyepolitiki bakomakomeye cyane baciye batangura kurungika ubutumwa bwo guhoza umuryango wiwe no gushima cyane uwo yahoze ari we benshi baciye batangura gushyira amafoto yabo nawe bibuka ibihe byiza bagiranye nawe ku mbuga za interineti perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yari yarabitse mu biro byiwe inyambaro yo gukubitisha ingumu bita amagan mu rurimi rw'ifaransa mohamed ali yari yarakoresheje mu mahiganwa yiwe ejo ku munsi wa gatandatu yavuze ko ali yatangaje isi cyane ibyo bituma abantu bo ku isi bafashwa cyane obama yagereranyije n'uwo mutama w'imyaka mirongo indwi n'ine n'abantu babaye intwari mu bijyanye no guharanira agateka ka muntu kubera ali yashigikiye martin luther king jr na nelson mandela mu kurwanira ukuri ahandi naho igisirikare cya siriya cyaraye gishitse mu buraruko bwa siriya muri ntara ya raka igisagara intagondwa za leta ya kisilamu zita umugwa mukuru wabo mu karere bafashe bakagategekesha amategeko y'idini rya isilamu bakanahita kalifat ako karere kagizwe n'igice cya siriya na iraq ibiro bijejwe kugenduza agateka ka zina muntu muri siriya bikorera mu bwongereza bivuga ko abasirikare ba siriya bashitse ku biro by'umupaka w'intara ya raka basan- basanzwe bisanzwe murantunga bifashwa kugirwamwo ibitero vyo mu kirere n'igihugu c'uburusiya ivyo biro bivuga ko mu bitero vyari bimaze iminsi itatu hapfuye abagwanyi ba leta ya kisilamu bagera ku mirongo ibiri na batandatu hagwa abasirikare ba leta ya siriya n'abacuditse nayo bagera kuri cenda abasirikare ba siriya batanguye urugendo baja muri ako karere ku munsi wa gatanu aho abagwanyi bashigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika bagira ibitero mu gace kafashwe na leta ya kisilamu kitwa mambij kari ku birometero ijana na cumi na bitanu uvuye mu gisagara ca raka ayo ni amakuru amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye muri kino gitondo mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka tubibutse ko ayandi makuru y'iradiyo ijwi ry'amerika mushobora kuyumvi- kuyasoma no kuyumvira kuri site yacu ya internet ariyo wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu com umunsi mwiza
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi ry'amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko nibura abantu basaga miliyoni makumyabiri ku isi bandura indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye buri mwaka ibi bigaterwa ahanini n'imyumvire yo kugira ubwoba cyangwa intinya yo kugura udukingirizo mu gihe kwifata byananiranye ibi biraza kutuganisha ku dukingirizo by'umwihariko bityo twibaze niba bikwiye ko umuntu yakagombye kugira isoni cyangwa ubwoba mu gihe kwifata byamunaniye kuko birashoboka umubiri ni umubiri ariko mu kurengera amagara yacu udukingirizo twaba intwaro yo gukumira indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye ejo nyiramuboneza urubyiruko kuri radiyo ukunda bakunzi bacu rero ngaho nimutangire mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nk'ibisanzwe nimero duhuza ni zeru karindwi umunani kane rimwe kabiri umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri reka nsubiremo nimero zeru karindwi umunani kane rimwe kabiri umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri turaje mu kanya
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
mbere yo gutangira ikiganiro reka tubanze twumve ibitekerezo abakunzi bacu badusangije hari ku kiganiro cyatambutse ubushize morise umeze ute meze neza cyane Crispin wowe umeze ute nanjye ni uko meze neza cyane ubutumwa bw'abakunzi bacu biti kuri uyu munsi ubutumwa bw'abatwandikiye ni bwinshi Ah, ndabizi ko baba bafite amatsiko menshi cyane bityo umwanya ni uwawe turagaruka mu kanya
ndagushimiye cyane kumpaye ikaze reka nanjye mbonerehome ikaze abadukurikiye muri uyu mwanya wabo by'umwihariko aho tugiye kugaruka ku butumwa bw'abatwandikiye mu kiganiro ejo giheruka kikaba cyari gifite insanganyamatsiko yavugaga ku budehe bwunganirana n'icyo bumariye abaturage mu iterambere ryabo reka ubu butumwa bw'abatwandikiye tubuhere ku bwa jean claude wiringiyimana urirongi ho mu karere ka muhanga ati ubudehe ni gahunda nziza ituma abantu bunganirana bakivana mu bukene naho evode bujumbura ati kwiteza imbere dufatanije birashoboka gusa nk'abaturage haba hakenewe kugirwa inama zihagije mbere yo gufata umwanzuro w'icyo gukora safari Geoffrey we ati ubudehe ni gahunda nziza gusa akomeza avuga ko hakenewe ubufatanye bwa buri umwe kugira ngo ubudehe butange umusanzu bwifuzwaho mu iterambere ry'abaturage naho rugamba uri mu karere ka nyagatare ati mpora nshimishwa cyane n'ibiganiro byiza mutugezaho kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi jean paul nawe ati nkunda cyane ibiganiro byanyu reka tugushimire cyane nawe jean paul Uh, reka ubu butumwa bwanyu mwe mwatwandikiye rero tubuhinire ahangaha ariko reka twongere kwibutsa buri umwe wese uduteze amatwi ko ibitekerezo byanyu ari iby'agaciro kenshi kuri twe mushobora kutwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka nongere nzisubiremo ni zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nanone kandi waduha igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo yuth eco mu magambo afatanye ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze kuri imeri yacu ariyo feedback ejo at gmail com reka nshimire cyane mwe mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha
reka dushimire cyane muri shyaka ku butumwa amaze kutugezaho bw'ikiganiro cyatambutse ubushize iki ni ikiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm tugiye kuganira ku dukingirizo twibaza niba bikwiye ko umuntu agira ubwoba isoni cyangwa intinyi yo kutugura cyangwa kudukoresha mu gihe kwifata byananiranye igitabo indanjano kivuga ko imyaka ibihumbi bitatu mbere y'ivuka rya yesu aribwo ibyerekeye udukingirizo byatangiye kugaragara aho hari ku ngoma y'umwami king minos ku kirwa cya kreteri hari mu gihugu cy'ubugereki muri iki gihe gusa mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani ubwo sida yagaragaye nk'indwara iterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye byatumye noneho udukingirizo twamamara dutangira gukoreshwa cyane cyane ku mugabane w'i burayi ndetse no muri leta zunze ubumwe za amerika iki gitabo kandi kigaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ku isi yose hakoreshejwe udukingirizo dusaga biliyoni cumi n'umunani urumva ko niba ari ku isi yose n'u rwanda rurimo reka dushingire kuri ibi tumaze kubagezaho ku dukingirizo maze twumve icyo abaturage batekereza ku ikoreshwa ryatwo mu rwanda ni kuri mikoro ya bagenzi bacu david hitimana na lazare buregarege mu karere ka nyanza
ngewe buriya mbona ku ikoreshwa ry'agakingirizo mu rubyiruko mu rwego rwo kwirinda wa- wakoresha agakingirizo aho kugira ngo ukorere aho usange wanduye n'indwara harimo nka sida n'imitezi kwifata bikunaniye wakoresha agakingirizo nge ikintu nashishikariza urubyiruko ni uko rwajya rukoresha agakingirizo kuko sida ni mbi kandi koko agakingirizo gatuma urubyiruko rwirinda inda z'indaro aho kugira ngo rero u- ube wo utagakoresha kubera ko wakoreye aho wakoresha agakingirizo gatuma wirinda izo nda z'indaro kandi kurera biravuna njyewe ntabwo mbona ibintu byo gukoresha agakingirizo ari ibintu bifite agaciro ejo ubundi waba ukoze iki ko nta kintu kigaragara waba ukoze ubwo aho kugira ngo nkakoreshe nabyihorera njyewe nta kindi nta n'impamvu yo kuba njyewe narira bombo mu ishashi ubwo nabyihorera uko mbibonaga mbona ikoreshwa ry'agakingirizo gukoresha agakingirizo atari byiza kuko n'iyo uryamanye n'umuhungu mugakoresha aka gakingirizo nta munezero gamushobora kumva na muceya ariko iyo mu- muko- mu- mukoreye aho ugerageza no kumva ibyo binyamuneza neza ibikoresho gukoresha agakingirizo ubwiza bwabyo nko ku rubyiruko agakingirizo icyiza cyako gituma udashobora kuba wakwandura izo sida cyangwa izo ndwara nk'iyo mitezi cyangwa se waba uri umukobwa ukaba utatwara inda utabiteganyije nkaba numva aricyo cyiza cy'ako gakingirizo ngewe buriya mbona ku ikoreshwa ry'agakingirizo mu rubyiruko mu rwego rwo kwirinda wa- wakoresha agakingirizo aho kugira ngo ukorere aho usange wanduye n'indwara zi- harimo nka sida n'imitezi kwifata bikunaniye wakoresha agakingirizo kugira ngo ubashe kwirinda n'ejo hazaza uzakomeze ugire ubuzima bwawe bwuzuye Eh, gukoresha agakingirizo birunda- birinda indwara birinda mburugu birinda telekomunasi biri- birinda sida hari n'ubundi bwandu bwaje bita ni umwijima uba bita be- betite c Eh, ndumva nayo uri kuwandurira mu mibonano mpuzabitsina bityo rero yatuma ugiye kwi- kwirinda bikunaniye wakoresha agakingirizo mwifashisha agakingirizo mu gihe mutarabasha agakingirizo mwifashisha agakingirizo Kugi- kube- kubera kubera kubera impamvu mbivuze agakingirizo umwe ntago abaza undi ntago abaza undi ikibazo kiri ushobora kuba uri nk'umukobwa waragiye mu mihango ugahita gusama utaje puridanse nicyo cya mbere Mm, njyewe nakoresha agakingirizo njyewe kugira ngo nirinde izo ndwara njye ikintu nashishikariza urubyiruko ni uko rwajya rukoresha agakingirizo kuko sida ni mbi kandi koko agakingirizo gatuma urubyiruko rwirinda inda z'indaro aho kugira ngo rero u- ube wo utagakoresha kubera ko wakoreye aho wakoresha agakingirizo gatuma wirinda izo nda z'indaro kandi kurera biravuna ibikoresho gukoresha agakingirizo ubwiza bwabyo nko ku rubyiruko agakingirizo icyiza cyako gituma udashobora kuba wakwandura izo sida cyangwa izo ndwara nk'iyo mitezi cyangwa se waba uri umukobwa ukaba utatwara inda utabiteganyije nkaba numva aricyo cyiza cy'ako gakingirizo
baca umugani mu kinyarwanda ngo amagara araseseka ntayorwe ibi bivuze ko ubuzima bwacu tugomba kubusigasira kugira ngo ejo hazabe heza reka dushimire uru rubyiruko ku bitekerezo bitandukanye yamaze kutugezaho gusa namwe mudukurikiye turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu nk'ibisanzwe nimero ni zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri ugahita udusanyiza igitekerezo cyawe ni mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm muri kumwe nanjye kirisipe mizero ari nanjye uyoboye iki kiganiro ubushakashatsi bwakozwe na ahf mu magambo arambuye ni aids healthcare foundation bugaragaza ko mu rwanda abasaga ibihumbi cumi na bibiri bandura indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye buri mwaka by'umwihariko abafite imyaka hagati ya cumi n'itanu na mirongo itatu bityo minisiteri y'ubuzima ihora ishyira ingufu mu guhangana n'ibi ku itariki ya cumi n'icyenda gicurasi mu kwezi gushize uyu muryango ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima bafunguye ku mugaragaro inzu izajya itangirwamo udukingirizo ku buntu mu murenge wa rwezamenyo dore ko byagaragaye ko umunani ku ijana by'abatuye ako gace banduye agakoko gatera sida byinshi kuri iyi gahunda ni mu nkuru twateguriwe na ive nkuye mu ruge afatanyije na maxime rindiro iyi gahunda hano mu mujyi wa kigali imaze kugera bice bine hari hano i nyamirambo aha kabiri ni remera mu migina aha gatatu ni remera muri koridoru aha kane ni gikondo aho kera bitaga muri sodomo hano ni i nyamirambo aho bita matimba imatimba ni hamwe mu hateretse imwe mu nzenye zimukanwa ziri mu mujyi wa kigali inzu zifashishwa mu guha ku buntu abakeneye udukingirizo iyi nzu imeze nka za kiyosike piburifone zitakiboneka henshi hashushanyijeho udukingirizo tw'ubwoko butanu butandukanye yanditseho ngo irinde sida ukoresha agakingirizo ku rundi ruhande naho handitse andi magambo agira ati free condoms here bisobanuye udukingirizo tw'ubuntu hano kubera iki uba wahisemo kuza no kuzitwara mba nirinda ubwandu bwa sida mba nta gukoreraho mu gihe byabaye ngombwa yuko nanze kwifata uba nzi ko nshobora gukoresha agakingirizo katarimo umwuka kandi agakingirizo kahamburiwe ku gitsina kafungujwe intoki kuza kudutora nyine ni ukugira nirinde virusi itera sida n'ibindi birwara bi- byandurira mu mibonano mpuzabitsina muri iyi nzu hari abakozi bashinzwe kudutanga abagana iyi serivisi ni abubatse n'ingaragu igisabwa ni ukuba ufite hejuru y'imyaka cumi n'umunani buri muntu ubikeneye ahabwa imizingo ibiri igizwe n'udukingirizo umunani akaba adashobora guhabwa utundi mbere y'amasaha makumyabiri n'ane aba ni bamwe mu bagana iyi nzu baragira inama abakibitinya kandi bashobora gukenera gukora imibonano mpuzabitsina akangurira n'abandi bagenzi banjye bakaza nabo bakabyirinda hari igihe umuntu agasanga akoreye agasanga aranduye cyangwa agatera inda aho kugira bakorera aho ngaho bajya nabagira inama yo kuza bakadufata hano ngaho ko ni ubuntu ni amafaranga babaca inama nabagira ni ukudukoresha kubera iyo utaga- iyo ukoreye aho ngaho hari indwara nyinshi ukuramo indwara nyinshi cyane za sida gutera inda zitateganyijwe udukingirizo dutangwa aha twose turi mu ibara ry'umutuku twanditseho ijambo love mu ibara ryera ugakozeho kagifunitse wumva karimo umwuka wagakandakanda ukumva harimo akantu gasa nk'akanyerezwa n'amavuta uyu mugore aravuga ibyiza byo gukoresha agakingirizo ku bashakanye ariko ngo umugabo we waje kukitwarira ibi byaba ibindi bindi ufite umugabo mukabyumvikanaho ko mutagomba kubyara indahekana zikakurinda gusam- gusama iyo nda mu gihe kitateguwe Na- natekereza ko ari umusambanyi n'ubundi kandi no- yazizana no mu rugo akazikoresha igihe cyose ku buryo ntakongera kuryamanira nawe aho ngaho abantu bamaze kuduhabwa bagera kuri magana ane mirongo itatu na barindwi mu minsi ine ishize iyi gahunda itangiye umuyobozi w'iyi gahunda aratubwira impamvu bahisemo gushyiraho aya mazu atangirwamo udukingirizo ndetse n'icyo bayitezeho nitwa bigirimana celestin mpagarariye ecifu rwanda hano mu karere ka nyarugenge impamvu twahisemo gutanga udukingirizo ku buntu ni uko tuzi yuko eh, udukingirizo turakenewe kuva ku rubyiruko kugeza ku muntu mukuru wifuza gukora imibonano mpuzabitsina atari kumwe n'uwo bashakanye icyo ni kimwe cyangwa se wifuza gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye ariko badahuje igisubizo ku bijyanye na virusi itera sida kuki mwahisemo kuza gukorera hano impamvu twahisemo kuza gukorera gukorera hano eh, ni uko ari muri santere y'ubucuruzi kandi ahantu hari ubucuruzi haganwa n'abantu b'ingeri zose aka kazu kazatangirwamo serivisi ebyiri serivisi ya mbere ni ukwigisha gukoresha agakingirizo neza serivisi ya kabiri ni ugutanga agakingirizo ku buntu ubu ngubu rero tukaba turi gufasha umujyi wa kigali kugabanya ubwandu bushya bushobora kuva mu babana na virusi itera sida bujya mu bakiri bazima Nubwo iyi ari gahunda yagenewe abafite imyaka y'ubukure, ntawabura kugira impungenge ko hari n'abato bazayuriraho bakishora mu busambanyi igihe cyose byaba bidacunzwe neza nk'uko uyu mwana yari abigerageje akabangamirwa gusa no kutagira irangamuntu.
ngo ni ukubanza ukerekana icyangombwa kirangamuntu kugira bagire icyo bakumarira ku mwana w'imyaka cumi n'itandatu numva nta soni biteye kubaza kwaka agakingirizo nta soni bine rwose ngiye bakamaye ni gahunda nahita mbisoza
urukundo uwo rushatse uramusanga ni nk'urupfiyo ruje rugatwara umuntu mu gukunda uwo mwana nawe akagukunda wumviteka yajya ahora kwicaye iruhande mu gukunda uwo mwana nawe akagukunda wumviteka yajya ahora kwicaye iruhande nigeze kuva hangiye gusura umuntu hari igihe cy'akazuba kagasusuruko nsanga umuharuro hari aka karirimbo gashimisha abantu babana byemewe n'amategeko aha ndavuga abasezeranye haba imbere y'imana cyangwa imbere y'amategeko simbi indoro nziza nayisanganye simbi yego kamaze igihe ariko ntekereza ko kanyuze benshi mu bihe byatambutse ndetse na n'ubu urubyiruko turacyakumva tukumva karatunyuze
n'abana nyuma venge sudi mu ndirimbo ye isimbi aha aravuga nyina w'abana bitagahinda inyoni zose ziririmba mu gitondo usanga zose ziririmbira indabyo zose izi zihumura neza zigatuma ntekereza iyo nshuti nkunda n'abana n'inshuti yanjye nkunda nzarinda njya mu nda y'isi nyifite agahinda n'abana n'inshuti yanjye simbi nzarinda njya mu nda y'isi nyifite agahinda useka amasaro agaseseka
indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni indwara ziterwa n'udukoko duto zikaba ziva ku muntu uzirwaye zikajya ku wundi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina aha twavuga nka VIH aka ni agakoko ka virusi itera sida umwijima mburugu n'izindi nubwo izi ndwara zitandurira mu mibonano mpuzabitsina gusa dogiteri leonard bantura umuyobozi w'agateganyo muri hf rwanda yavuze ko mbere bazanaga udukingirizo miliyoni ebyiri ariko hagakoreshwa udusaga ibihumbi magana atanu gusa ariko mu myaka itatu ishize mu rwanda hinjira utugera kuri miliyoni eshanu kandi twose tugakoreshwa mugenzi wacu Maurice shyaka ari kumwe na christela uwikeza baganiriye na muganga abasangiza byinshi ku rubyiruko n'ikoreshwa ry'udukingirizo nitwa sifa deodate nkaba ndi umuforomokazi ku kigo nderabuzima cya gatenga ese mu rubyiruko mubona mute ikoreshwa ry'udukingirizo kuri ubu abajene benshi bamaze kubikangukirwa ku buryo iyo bagiye gukora imibonano mpuzabitsina bibuka neza agakingirizo kuko abenshi baza kudutwakana hano kwa muganga uvuze ko hano baza kutwaka ese kugenda gukwirakwiza udukingirizo hirya waba ari ugushishikariza abajene gukora imibonano mpuzabitsina njyewe nabyita ko atari kubashishikariza gukora imibonano mpuzabitsina kuko eh, aho kugira ngo bapfe nanone mu gifaransa bavuga ngo vomye prevenir que guérir uramupurevena nta nubwo waterera iyo ngiyo nanone ni ukugira ngo turebe, turebe ko twagabanya eh, twagabanya efekitifu y'abantu barwara indwara zi- zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ese ku bwawe haba hari igihe wigeze uhura n'abajene ubaganiriza ku bijyanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo turahura cyane rwose kuko hano hari abajene dukurikirana harimo abakobwa harimo n'abagabo Kuba- ntabwo tuka- tukibita indaya tubita indangamirwa tujya dukorana nabo cyane turabakira tukabanza tukabigisha twarangiza kubigisha tukabafurunisa udukingirizo bashaka ntabwo nanone wahita umubwira uti rekeraho aho kugira ngo umubwire rekeraho ahubwo uramupurevena ukamubwira uti fata udukingirizo ukamugira n'inama mbese zijyanye n'ibyo ngibyo akagenda abivamo buhoro turabakanseringa kuko hari amakesi dufite menshi y'abantu bagiye babireka tukabapima iyi ndangamirwa dusanganye ubwandu ako kanya tu- ava muri centre de sante tumuhaye imiti igabanya ubukana bwa sida cyangwa se twasanga afite iyo sifilisi tugahita tumuha umuti nabwo tukamuha na randevu kugira ngo azakurikirane kire ese mwaba mugihura n'ikibazo cy'abantu wenda bagira isoni zo kwaka cyangwa se gufata udukingirizo oya si kenshi hano kuri centre de sante yacu abenshi baraza rwose hari na- n'urugero wenda natanga hari umusore waje rwose aranyisangira kuri sa- kuri farumasi arambwira ati rwose muganga mfasha ati mu kanya mfite randevu uh, y'u- y'umukobwa ati mbabarira umudukingirizo ubwo ntabwo naterera iyo nahise n'umuha ndavugana ariko ugabanye kuko ibi ntabwo ari ibintu ariko nta kibazo aho kugira ngo nshyire ubuzima bwawe mu kaga dufata utware Nuko.
kugira ngo wenda n'abadukurikiye bamenye a- akamaro k'ako gakingirizo ese ubundi akamaro kako ni akahe njyewe navuga ko agakingirizo iyo wagakoresheje neza karagukingira ibintu byinshi cyane harimo indwara zandurira mu mu mibonano mpuzabitsina idakingiye wa- waba umuhungu kakurinda gutera inda umukobwa runaka mwakoranye imibonano mpuzabitsina waba umukobwa noneho kakakurinda gutwara iyo nda Eh, se ni iyihe nama waha urubyiruko mu rwego rwo kwirinda izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi ngaruka wagarutseho ubwa mbere na mbere kwifata nibyo duheraho urubyiruko rubashije kwifata izo ndwara zagabanuka ariko noneho tu- tu- dukurikije umuvuduko isi igezeho nanone twabashishikariza gukoresha ako gakingirizo bakajya bakibuka mu gihe cyose bagiye gukorera iyo mibonano mpuzabitsina ikindi noneho bakareka ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge cyane cyane muri iki gihe nibyo biri kujyana urubyiruko mu ngeso mbi z'ubusambanyi cyane cyane hari igihe uza akanguka amasuya wagahumuka uza asanga agatima kagihari
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
umunyarwanda yagize ati uko umubyinnyi yabyina neza kose agera hakava ku rubyiniro bityo turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi tubibutse ko twaganiriye ku dukingirizo niba bikwiye ko umuntu agira ubwoba isoni cyangwa intinyi yo kutugura cyangwa kudukoresha mu gihe kwifata byananiranye ibi twabishingiye ku bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko byibuze abantu basaga miliyoni makumyabiri ku isi barwara indwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye buri mwaka urubyiruko mu karere ka nyanza bagize icyo batubwira ku ikoreshwa ry'udukingirizo bagira bati mu rwego rwo kwirinda wa- wakoresha agakingirizo aho kugira ngo ukoreraho usange wanduye n'indwara zi- harimo nka sida n'imitezi abandi nabo bati mbona ikoreshwa ry'agakingirizo gukoresha agakingirizo atari byiza kuko n'iyo uryamanye n'umuhungu mugakoresha aka gakingirizo nta munezero gamushobora kumva na muceya i nyamirambo ahitwa kuri mirongo ine ni hamwe mu hari inzu zitanga udukingirizo ku buntu mu mujyi wa kigali gusa abana niba byemerewe kugira ngo batisanga mu ngeso z'ubusambanyi ni ukubanza ukerekana icyangombwa kirangamuntu kugira bagire icyo bakumarira muganga ku bitaro byo mu gatenga yatuganirije ku ikoreshwa ry'udukingirizo mu rubyiruko ndetse anatanga inama urubyiruko rubashije kwifata izo ndwara zagabanuka
zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero wakoresha udusangiza icyifuzo cyangwa igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi waba ufite kuri iyi ngingo ushobora kandi gukoresha facebook instagram na twitter wandika ahashakirwa ejo youth eco mu ijambo rimwe ugahita udukurikira naho ushobora kuba wanyuzaho ibitekerezo byawe ubaye utabashije gutangirana natwe iki kiganiro ushobora kucyumva nanone kuri website yacu wa eshatu ejo youth eco akadomo org ikiganiro ejo ni buri ku cyumweru saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu nimugoroba mugire amahoro bayi naho ubutaha
ejo ejo rubyiruka
babashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha